iri ni ijwi ry'amerika inshuti zacu ndabaramukije mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi urwego rwacu ari urwego rw'agateka kazina muntu abanyagihugu abanyafurika badashoboye kurushikira haba hari ibigoranye uyu ni gerard niyunge ko umucamanza mu rukiko rw'umuryango w'afurika yunze ubumwe avuga ku kamaro k'uru rukiko mu birebana n'uburenganzira bwa muntu ni mu kanya mu makuru turahera ku yo hirya no hino nk'uko mwateguriwe kandi muyagezwaho na rosine munezero
mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu impunzi zishyika ku bihumbi cumi n'umunani zituruka mu gihugu cya somaliya zaratahutse mu gisagara cya kisimayo ishyirahamwe ryigenga american refugees council rigerageza gufasha abo batahutse mu kubaronsa inyigisho z'imyuga zibafasha gusubira mu buzima bwabo bwa minsi yose ni mu gihe abatari bake bafise ibibazo byo kuronka aho baba ibyo bafungura ubuvuzi canke ubuzi ARC ifatikanije na leta ya Somalia bamenyesha ko bagerageza kwigiza ku rugwaruka kugira ntiruje mu migwi itandukanye y'abagwanyi isanzwe ikorera muri ico gihugu abenshi muri izo mpunzi bakaba batanywe gutahuka igihe leta ya Kenya itangarije umugambi wo kugara ikambi ry'impunzi ry'Dadaab ryari risanzwemwo impunzi zishika ku bihumbi amajana atatu abenshi baturuka muri Somalia Donald Trump aheruka gutorwa ngo arongore leta zunze ubumwe za Amerika mu kiringo c'imyaka ine iri imbere amenyesha ko ariko ararekura imwe mu migambi yari yashikirije mu gihe cy'imyamamazo mu kiringo mu kiganiro yahaye abanditsi b'ikinyamakuru New York Times kuri uyu wa kabiri Trump yashikirije ko imwe muri iyo migambi atazorangura harimwo uwo guta mu mvuto Hillary Clinton bahiganwa Trump amenyesha ko yibaza ko vyohava bica igihugu mu migwi kandi we yifuza gushira inguvu mu biteza imbere igihugu ikindi Trump yashikirije n'umugambi wo gukura amerika mu masezerano y'i Paris ajanye n'ihindagurika ry'ikirere ni mu gihe Trump yari yashikirije ko ubushinwa bufise uruhara rukomeye muri iryo hindagurika ry'ikirere yamara ko akiriko aravyihweza kubijanye n'ubutunzi bwiwe ko atazohava abuvanga n'ivyo arangura mu mabanga y'umukuru w'igihugu Donald Trump amenyesha ko ashobora kurangura ivyo bikorwa vyose atantambamye yamara noneho ko ariko arasabi, arasabikanya ivyo afise n'abana biwe mwomenya ko Donald Trump yatowe azora, azotangura amabanga yiwe bwite nk'umukuru w'igihugu itariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi leta zunze ubumwe za amerika yahagurukiye abanywanyi ba leta ya kisilamu bagize uruhara rukomeye mu bitero bitandukanye byabaye mu bihugu by'ubufaransa n'ububirigi kuri wa kabiri ubushyikiranganji bwa leta bwafatiye ibihano uwitwa abdelilah himici umufaransa aturuka mu gihugu cya maroc akekwa kuba yaba muri siriya himici aregwa kandi kuba yarashinze umugwi w'abantu bashika ku majana atatu baturuka hanze y'uburayi bari basanzwe bakorera mu bihugu vya Iraki, Siriya hamwe na n'ibindi bihugu. Ubushikiranganje bwa leta bumenyesha ko Himici yari afise uruhara rukomeye mu gitero cabaye pari mu Faransa, igitero cahitanye abantu bashika ku ijana na mirongo itatu, iki n'ikindi cabaye i Buruseli mu Bubiligi mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu cahitanye abashika kuri mirongo itatu na babiri kuri uyu wa kabiri ubushikiranganje bwa leta ya Amerika bukaba kandi bwafatiye ibihano abandi bategetsi babiri ba leta ya Kisilamu mu kugara ububiko bw'amafaranga yabo hasanzwe ari hano muri Amerika abategetsi ba Amerika bamenyesha ko ico ari kimwe mu bikorwa byo kugwanya umugwi wa leta ya Kisilamu Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya aragabisha ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya ko ubu Turkiya yiteguye kwibako bivuye ko igihe imaze irindiriye kwemererwa kwinjira muri iryo shyirahamwe kibaye kirekire ibyo Perezida Erdogan yabishikirije mu gihe muri Turkiya hari ibibazo bijanye n'ibihano byakurikiye igikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi cabaye mu kwezi kw'indwi bamwe mu bari mu- bari muri iryo shirahamwe bavuga ko horungika ubutumwa bukomeye muri Turukiya bwo guhagarika iyo ngendo inama nshingamateka y'ibihugu vya Burayi itegekanya gutunganya amatora kuri uyu wa kane kuri ico kibazo ababikurikiranira hafi bamenyesha ko naho ayo matora arayo kubaririkiza ikigaragara ari uko ari ayo kuzohagarika icyo gikorwa kandi ko ukuba muri iryo shyirahamwe kwa turukiya biri ku izina gusa ni mu gihe perezida erdogan wa turukiya yari yasabye mu kwezi guheze ko ibihugu bya buraya byofata ingingo kugira icyo kibazo kive mu nzira perezida erdogan yabwiye abamenyeshamakuru kuri uyu w'imana ko ari hamwe turukiya itinjiye mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya itekanya kuca yinjira mu ishyirahamwe rya shangayi risanzwe rihurikiyemo ibihugu by'uburusiya ubushinwa aziya yo hagati n'ibindi ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika bimenyesha ko umwe mu bategetsi b'umugwi w'iterabwoba al-qaida asanzwe afitaniye imigenderanire n'imigwi y'iterabwoba ikorera mu bumanuko bushira ubus- uburengero bwa aziya yaguye mu gitero c'indege ca Ameri- za amerika cabaye mu ndwi iheze peter cook umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu yatangaje ko afu Abu Afghan al-Masri yaguye mu gitero cyabaye ku itariki 18 z'ukwi- z'ukwa- z'ukwi 11 hafi y'igisagara ca Sarmada kiri ku birometero 50 mu burengero bwa Aleppo umugwi ujejwe agatakazi na muntu ukurikiranira hafi ibibera muri Syria uvuga ko abasirikare ba Syria bari kumwe n'abasanzwe babafasha b'Uburusiya hamwe n'abashiyite babandanya ibitero mu makartier ababa- abamwo abatavuga rumwe na leta uwo mugwi uvuga kandi ko kuva mu ndwi iheze abashika ku ijana na mirongo ine na batatu bamaze gusiga ubuzima muri ivyo bitero nayo cumi n'icenda muri bo akaba ari abana igihugu ca Cameroon congeye kugurura umupaka waco gihana na Nigeria inyuma y'imyaka itatu wari wugawe bivuye ko bivuye ku bikorwa by'ubwicanyi byaterwa n'umuhari w'iterabwoba Boko Haram Cameroon gitangaza ko naho cafashe iyo ngingo ibitero bya Boko Haram byagabanutse muri iyi myaka ibiri
aya yari amakuru yo hirya no hino muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete radiyo yacu voa akadomo komu noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda ejo ubushinjacyaha bwagejeje bwa mbere mu rukiko jean baptiste mugimba na jean claude iyamuremye bwabasabiye gufungwa iminsi mirongo itatu by'agateganyo mu gihe bugikomeza amaperereza bombi baregwa ibyaha bya jenoside baherutse koherezwa mu rwanda n'igihugu cy'ubuholandi asumuta kaboyi araduha inkuru irambuye abaregwa jean batiste mugimba na jean claude yamuremye bagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa nyarugunga mu mujyi wa kigali mu masaa munani n'igice zo kuri uyu wa kabiri ubushinjacyaha bwa leta y'u rwanda busaba ko baba bafunzwe iminsi mirongo itatu mu gihe iperereza rigikomeje bwana mugimba wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya sederi yanakoraga muri banki nkuru y'igihugu mu gihe cya jenoside ubushinjacyaha buvuga ko aho yari atuye mu cyahoze ari sekiteri ya nyakabanda mu mujyi wa kigali yatumije inama mu gihe cya jenoside iyi nama ifatirwamo imyanzuro yo kwica abatutsi ubushinjacyaha kandi busobanura ko mugimba yakwirakwije intwaro zarimbuye abatutsi mu cyahoze ari sekiteri ya nyakabanda bushingiye ku byo bwita ko byemejwe n'abatangabuhamya ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko mugimba yajyaga mu bitero byicaga abatutsi kandi ko yajyaga kuri bariyeri bi- bicirwagaho ari kumwe n'interahamwe ndetse n'abayoboke b'ishyaka rya sederi ubushinjacyaha bw'u rwanda bunavuga ko mugimba yari umunyamigabane muri radiyo eterm kandi ko yifashishaga iyi radiyo yigishaga urwango hagati y'abahutu n'abatutsi ubushinjacyaha buvuga ko bwifashishije abatangabuhamya barimo uwari konseye wa nyakabanda nyirimanzi geregwari umunyamakuru wa rtrm valeria bemeriki bashinja mugimba ibyaha binyuranye yakoreye mu cyahoze ari sekiteri ya nyakabanda bityo ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko rwashingira kuri izi mpamvu zikomeye rukemeza ko mugimba yafungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu mu gihe bugikomeza iperereza urukiko rwahaye jean batiste mugimba umwanya wo kwisobanura neza ibyo aregwa uregwa avuga ko ibyo ashinjwa byose atabyemera ndetse asaba umucamanza ko abantu bicaye bakamuhimbira ibyaha bakwiye gukurikiranwa bagahanwa by'intangarugero bwana mugimba wakuwe mu buholandi avuga ko jenoside itangiye yahungiye mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi ari naho avuka tariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa kane yasobanuye ko ibyo aregwa ko yaba yarakoreye mu mujyi wa kigali atari byo kuko atari ahari yabwira urukiko ko atumva impamvu aregwa icyaha cyo kuba mu ishyaka rya sederi ndetse no kuba yaraguze imigabane mu kigo cy'ubucuruzi cya rtrm yagize ati ndumva nta hantu na hamwe ku isi bahana icyaha cyo kujya mu ishyaka ndetse no kujya mu makompanyi y'ubucuruzi ashingiye ku bisobanuro bye yasabye urukiko ko rwamurekura akabasha gushaka abatangabuhamya bamushinjura umuntu wa kabiri wahamagajwe n'urukiko kuri uyu wa kabiri ni jean claude yamuremye w'imyaka mirongo ine n'umwe nawe akurikiranyweho ibyaha bya jenoside ubushinjacyaha bwe buvuga ko yakoreye jenoside mu ishuri rya eto riri ku kicukiro ndetse akica abatutsi bari barokotse ubwicanyi bwa kicukiro bagahungira ku musozi wa nyanza ubushinjacyaha bumurega no kujya mu bitero byahigaga abatutsi ndetse no gupakira abatutsi mu modoka bakajyanwa kuri iryo shuri rya eto kicukiro aho baje kwicirwa ubushinjacyaha bwanavuze ko iyamuremye yanagize uruhare mu kwiyicira nyirarume bwagaragaje ko ibyo rushinja iyamuremye byashimangiwe n'abatangabuhamya nta byinshi iyamuremye yabwiye urukiko usibye ko yagaragaje ko abamushinja jenoside bamushinyagurira ko jenoside igitangira umuryango uwo ari we wishwe ku ikubitiro yabwiye umucamanza ko kwa sekuru bahisha abantu batabarika itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane icyenda na kane yavuze ko igihe cyo kuburana nikigera azereka urukiko abantu bemeza neza uko yabayeho mu gihe cya jenoside yongeyeho ko amaze imyaka makumyabiri n'ibiri asaba imana ngo atazahahamuka ku byo yabonye muri jenoside byamubabaje aba bagabo uko ari babiri baregwa ibyaha bigera kuri birindwi buri wese birimo icyaha cya jenoside kugira uruhare muri jenoside ubugambanyi bwo gukora jenoside ubwicanyi no kurimbura imbaga nk'icyaha cyibasiye inyokomuntu no gushishikariza abantu gukora jenoside bwana yamuremye yavutse tariki ya cumi na kane ukuboza irindwi na gatanu mu cyahoze ari segiteri ya kicukiro mu mujyi wa kigali naho bwana mugimba yavutse ku itariki ya makumyabiri na kane ukwakira mirongo itanu n'icyenda mu cyahoze ari komine mutura muri perefegitura ya gisenyi muri igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mugimba yabaga mu nyakabanda mu mujyi wa kigali aba bagabo babiri bagaragaye mu rukiko bari kumwe n'abunganizi babo mu by'amategeko n'indorerezi mu rubanza zoherejwe n'ubuhorandi urukiko rurafata umwanzuro warwo kuri uyu wa gatatu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
arusha muri tanzania ejo hashojwe umwiherero w'iminsi ibiri wari uhuje abahanga mpuzamahanga bakorana n'urukiko rw'umuryango wa afurika yunze ubumwe rushinzwe uburenganzira bwa muntu n'ubwa rubanda barasaba ibihugu bya afurika kuguma mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho icc mu magambo ahinnye y'icyongereza Pierre claver niyo nkuru ari ku cyicaro cy'urukiko rwa afurika arusha aratugezaho iyi nkuru inyuma y'umwiherero w'iminsi ibiri wa sentare y'afurika irirwa agateka kazina muntu abari muri wo bavuga ko batewe amakenga n'ingingo y'ibihugu bitandukanye vya afurika biriko birakurikirana mu kwikura muri sentare mpuzamakungu zitandukanye nka sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi mu ngingo zafashwe harimo gusaba ibihugu vya afurika kugira ngo iyo ngendo ntibayifate ngo bikure muri sentare y'afurika irirwa agateka kazina muntu gerard niyungeko yatwaye iyo sentare imyaka ine abona ko ibihugu vya afurika hamwe vyo bivamwo kuba rwihonyanga agateka kazina muntu ibyo rero birashoboka kuba kandi ibihugu birabifite uburenganzira nk'iyo sentare n'ibyo bihugu byashyize igihe byashyiraho byari bifite intumbero icyo bikurikirana urumva rero twe turagerageza gusigura aho dushika yuko bitoba byiza dufatiye nk'akarorero kuri iyi sentare yacu yuko hari ibihugu bitangura kuva mu masezerano yayishyizeho kuko ntibijyanye n'intumbero bo bari byo byari bifise igihe byayishinga twibutsa yuko nk'iyo ntumbero itoba ari nziza yoba iriko irasubiza inyuma iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu no muri ibyo bihugu mirongo itatu mvuze ibyemereye abanyagihugu gushobora gushikira urwego rwacu bakitwara ni ibihugu umunani gusa urwego rwacu ari urwego rw'agateka kazina muntu abanyagihugu abanyafurika badashoboye kurushikira haba hari ibigoranye ikindi cya gatatu ni uko urwego ntiruramenyekana cyane n'abanyafurika abanyagihugu bari muri ibyo bihugu bishobora gushikira hariho benshi batabizi ibyo rero nabyo nyine tuzoheza turabe ingene tubandanya tumeka- tumenyekanisha urwego rwacu niyunge ko asanzwe ari umucamanza w'iyo sentare avuga ko uwo mwiherero washitse no ku ngendo ngenderwako zo kubandanya kugira ngo abanyafurika agateka kabo gakingigwe haba mu bya politike mu gushikira ubutungane hamwe no mu gushikiriza ivyiyumviro nk'ibyerekeye uburenganzira bw'umunyagihugu wese kuja mu matora yaba mu mugambwe ataba mu mugambwe kanaka nk'ibyerekeye uburenganzira bwo gushikiriza icyo umuntu yiyumvira nk'ibyerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu bw'ukumvirizwa n'umucamanza mu buryo bw'ubutungane igihe ariko arakurikirana n'ibyerekeye mbere inzego zishinzwe amatora uburyo zotegerezwa kuba zitunganijwe kugira ntizigire aho zegamira izo ngingo zose zizoca zihabwa inama y'abakuru b'ibihugu kandi abari muri iyi nama bizeye ko abakuru b'ibihugu bazozishigikira tuzoheza dushikirize icegeranyo inama y'abakuru b'ibihugu tukizera rero yuko bazoheza bakabyihweza bakabishigikira harimwo n'ico c'uko ibihugu vyinshi eh, vyokwemerera abanyagihugu gushikira sentare abaserukira inzego zitandukanye zo ku isi zijejwe agateka kazina muntu abo muri sentare za amerika n'i buraya zijejwe agateka kazina muntu abo mu gisata ca onu kijejwe agateka kazina muntu abo muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha abo mu masentare ya afurika y'ubuseruko na afurika y'uburengero hamwe n'abandi bahinga bari muri uwo mwiherero biyemeje gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo agateka kazina muntu muri afurika gatezwe imbere pye clavine nkuru yarusha ku bw'ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
je ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko musanzwe mubimenyereye kuri iyi saha ni ikiganiro amerikana perezida watowe wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump aracyashaka abazamufasha gutegeka igihugu aratunganya neza kandi uburyo azashyira mu bikorwa imigambi rubanda yamutoreye ese azayisoza uko abishaka bizaterwa n'uko azakorana n'inteko ishinga amategeko mu rwego rw'ihame ryo kugenzurana kw'inzego mu mikorere iri hame ryanditse mu itegeko nshinga rigamije kubuza umuntu cyangwa urwego rw'ubutegetsi runaka kwikubira ubutegetsi no kubukoresha uko ashaka itegeko nshinga rigabagabanya ububasha mu nzego z'ubutegetsi ku buryo nta na rumwe rusumba urundi kandi zikuzuzanya urugero perezida w'igihugu afite ububasha bwo kuburizamo itegeko ryemejwe n'inteko ishinga amategeko nibyo bita veto inteko nayo ifite ububasha bwo kuburizamo veto y'umukuru w'igihugu byemejwe na bibiri bya gatatu by'abagize imitwe yayo yombi perezida ashyiraho abagomba gukorana nawe tuvuge ba minisitiri ba ambasaderi abayobozi b'ibigo bya leta bikomeye ab'inzego za gisirikari n'abandi bose bagomba kubanza kwemezwa na sena hari igihe sena yanga bamwe na bamwe bigatuma perezida ashaka abandi ikindi inteko ishinga amategeko niyo igena ingengo y'imari ya leta n'uburyo ikoreshwa hari igihe yima amafaranga urwego nyubahirizategeko ruyobowe na perezida w'igihugu mwagiye mwumva tuvuge nk'igihe na leta ubwayo yagiye ifunga imirimo yayo yose inteko ishinga amategeko yanze gutanga amafaranga kubera impamvu zinyuranye batemeranwaho na perezida akenshi na kenshi nk'uko amateka abyerekana perezida mushya agira ingufu cyane cyane mu ntangiriro za manda ye by'umwihariko iyo agize amahirwe ishyaka rye rikaba ryiganje mu nteko ishinga amategeko Trump afite aya mahirwe muri iyi myaka ibiri ya mbere ya manda ye izatangira ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa mbere gutaha ishyaka rye ry'abarepubulikani rizaba rigenzura imitwe yombi y'inteko nyamara rero umukuru w'itsinda ry'abasenateri b'abarepubulikani Mitch McConnell mu kiganiro aherutse kugirana n'abanyamakuru yagize ati buri gihe abegukanye insinzi mu matora bahora bibeshya ko rubanda ibahaye ububasha busesuye ibi bishimangirwa n'inyigo yakozwe n'ikinyamakuru washington post gifatanije na kaminuza george mason ibi bipimo bivuga ko abaturage makumyabiri n'icyenda ku ijana ari bo bonyine bemeza ko trump afite ububasha n'uburenganzira busesuye bwo gushyira mu bikorwa imigambi ye bihabanye cyane na mirongo itanu ku ijana babyemezaga kuri perezida barack obama akimara gutorwa bwa mbere mu bihumbi bibiri n'umunani bivuze ko inteko ishinga amategeko ikurikiza kenshi na kenshi ibyo rubanda bashaka ibyo ari byo byose ihame ryo kugenzurana kw'inzego z'ubutegetsi kenshi na kenshi rigenda neza muri leta zunze ubumwe za amerika nk'uko amateka abyerekana yego hari igihe perezida w'igihugu n'inteko ishinga amategeko bashwana ku birebana na veto cyangwa se abakozi bo mu nzego zo hejuru inteko ishinga amategeko yagiye yanga ariko byabaye gake cyane ku buryo inzego zikorana neza mu nyungu za rubanda inshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi ntagihumurije ndabashimiye cyane inshuti zacu ubu none ijwi ry'amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
hari ibintu biteye amakenga bigenda byibonekeza ku bijyanye n'amabakorerwa abamenyeshamakuru ku isi igitigiri cy'abamenyeshamakuru batari bake bagenda bakorerwa amabi n'imigwi y'intagondwa ibyo bivugwa na mario crifo umuvugizi mu biro byerekeye demokarasi agateka ka muntu mu bushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga imigwi nka daesh muri iraq na siriya imigwi y'intagondwa zo muri libiya al-shabab muri somaliya na boko haram muri nigeria igenda igira ibitero bikomeye ku bamenyeshamakuru baba bari ko bagerageza gushyira ahabona ukuri ku mabi akorwa ku isi ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka k'abamenyeshamakuru cpg mu mfunyapfunya y'igifaransa rigereranya ko ibice mirongo ine ku ijana by'amabi akorerwa abamenyeshamakuru bikorwa n'imigwi nk'iyo n'abayishigikiye umwe mu baheruka kwicwa ni jawudat raba yari yaranyurujwe mu kwezi kwa cumi k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'abagwanyi ba daesh muri siriya aho yakubagugwa ahava aricwa amasanamu y'uburyo yishwe yashyizwe ku mbuga zitandukanye aho isi yose yashoboye kubibona yari umumenyeshamakuru w'ibiro bijejwe kugenduza agateka kazina muntu muri siriya akaba yiri ko arakora ku cegeranyo cerekana amabi yakorwa na leta ya siriya hamwe n'abagwanyi ba daesh mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uwitwa salade osman yaragizwe ko igitero araraswa muri somaliya yari umwe mu bamenyeshamakuru ba radiyo na televiziyo ya leta ya somaliya i mogadishu aho yagerageje guha ijambo abanyesomaliya basaba ko ubwicanyi buhagarara perezida barack obama yavuze ko isi iba nziza iyo ibyiyumviro n'ite n'itangazamakuru bihawe uburenganzira bwo gukorera mu mwidegembyo mu ntumbero yo kubishika ko leta zunze ubumwe za amerika yatanguje umugambi werekeye ugukomeza uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro dubbed safe ni umugambi utanga imyimenyerezo mu rwego rwo gucungira umutekano ku bamenyeshamakuru bakoresha imbuga ngurukanabumenyi n'umutekano wabo muri rusange ibyo bigakorerwa ku biro bitandukanye mu turere aho abamenyeshamakuru bashobora gufashwa gukora akazi kabo bakirinda insanganya ikindi ni uko buri mwaka ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga butegura isekeza ryo kwigisha ibijyanye n'ubumenyeshamakuru bukorera mu mwidegemvyo muri iryo sekeza barashikiriza amakuru y'abamenyeshamakuru bashyizwe mu munyororo mu bice bitandukanye by'isi bagasaba ayo ma leta yabafashe kubarekura leta zunze ubumwe za amerika igiye kubandanya kurwanya ukudahana kw'ibyaha bigirwa ku bari mu mwuga w'ubumenyeshamakuru si uko ari igikorwa cyiza mu gukingira agateka k'abamenyeshamakuru n'imiryango yabo gusa ni igikorwa kiri ngombwa mu ntumbero yo gukingira ubumenyeshamakuru bukorera mu mwidegemvyo
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
muri make amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu impunzi zishika ku bihumbi cumi n'umunani zituruka mu gihugu ca Somalia zaratahutse mu gisagara ca Kismayo ishirahamwe ryigenga American Refugee Council rigaragaza gufasha abo batahutse mu kubaronsa inyigisho z'imyuga zibafasha gusubira mu buzima bwabo bwa misi yose ni mu gihe abatari bake bafise ibibazo byo kuronka aho baba ibyo bafungura ubuvuzi canke ubuzi Donald Trump aheruka gutorwa ngo arongore leta zunze ubumwe za Amerika mu kiringo cy'imyaka ine iri imbere amenyesha ko ariko ararekura imwe mu migambi yari yashikirije mu gihe cy'imyiyamamazo mu kiganiro yahaye abanditsi b'ikinyamakuru New York Times kuri uyu wa kabiri Trump yashikirije ko imwe muri iyo migambi atazorangura harimo guta mu mvuto Hillary Clinton bahiganwa Trump amenyesha ko yibaza ko vyohava bica igihugu mu migwi kandi we yifuza gushira inguvu mu biteza guteza imbere igihugu leta z'ubumwe za amerika yahagurukiye abanywanyi ba leta ya kisilamu bagize bagize uruhara rukomeye mu bitero bitandukanye byabaye mu bihugu by'ubufaransa n'ububirigi kuri wa kabiri ubushikiranganje bwa leta bwafatiye ibihano uwitwa abdelilah himich umufaransa aturuka mu gihugu cya maroc akekwa kuba yaba mu yaba muri siriya himich aregwa kandi kuba yarashinze umugwi w'abantu bashika ku majana atatu baturuka hanze y'uburayi bari basanzwe bakorera mu bihugu vya Iraki, Siria n'ahandi. Prezida Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya aragabisha ibishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya ko ubu Turkiya yiteguye kwiba ko bivuye ko igihe imaze irindiriye kwemegwa kwinjira muri iryo kwemererwa kwinjira muri iryo shirahamwe kibaye kirekire ivyo Prezida Erdogan yabishikirije mu gihe muri Turkiya hari ibibazo bijyanye n'ibihano byakurikiye igikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi cyabaye mu kwezi kw'indwi bamwe mu bari muri iryo shyirahamwe bavuga ko horungikwa ubutumwa bukomeye muri turukiya bwo guhagarika iyo ngendo ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika bimenyesha ko umwe mu bategetsi w'umugwi w'iterabwoba alka idasanzwe afitaniye imigenderanire n'imigwi y'iterabwoba ikorera mu bumanuko bushyira uburengero bwa aziya yaguye mu gitero c'indege za Amerika cabaye mu ndwi iheze Peter Cook umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu yatangaje ko Abu Afghan Al Masri yaguye mu gitero cabaye itariki 18 z'ukwi 11 hafi y'igisagara ca Sarmada kiri ku birometero 50 mu burengero bwa Aleppo
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeza mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.